Iyi ni radiyo nk'ijwi y'Amerika. iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamirana i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika kuri internet turi kuri wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na frederic nkundikije umukuru w'igihugu cy'uburundi evariste ndayishimiye avuga ko umugambi wo kurwanya ihona ry'amashamba ataco urashikako perezida wa kenya william ruto yatangaje ko igihugu ciwe kizokuraho viza mu mpera z'umwaka ku banyafurika bose bazogendera ico gihugu afurika y'epfo kuri wa mbere yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu ni kurungika inteko zijejwe gukingira mu buryo bwihutirwa abasivile baba mu ntara ya gaza afurika y'epfo onu yatangaje rero onu yatangaje ko ibiharuro bishasha ifise vyerekana ko hariho abantu imiliyoni zitandatu n'ibice icenda bateshejwe ingo zabo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aya makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ntiyagira umuja ni mukanya amakuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa kenya william ruto yatangaje ko igihugu ciwe kizokuraho viza mu mpera z'umwaka ku banyafurika bose bazogendera igihugu ciwe ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidele nyongabo perezida william ruto yarashimikiye ku kamaro ko gukuraho viza ku bihugu vyo ku mugabane wa afurika mu kuvuga ko atakamaro zibigirira umuryango w'ubumwe bwa afurika umaze igihe ukurikirana umugambi wo korohereza uruja n'uruza rw'abantu ku mugabane wa afurika ata viza zibanje gusabwa naho hari amasezerano yabaye hagati y'ibihugu n'uturere tugize uwo mugabane intambwe mu ntumbero yo gukuraho viza ku banyafurika bagira ingendo zari kwezi perezida wa kenya william ruto mu ijambo yashikirije mu ikoraniro mpuzamakungu ku vyerekeye gukingira amashamba cimeza hamwe no kurwanya ihindagurika ry'ibihe ryabereye ku mugwa mukuru wa congo brazzaville mu mpera zindwi turangije yarerekanye ingaruka mbi zo gusaba viza ku bagira imirimo y'ubudandaji abagwizatunga n'abagira ingendo yatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka ata munyafurika n'umwe azosubira gusabwa viza kugira ashobore kuza muri kenya gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri amazinga ya seychelles n'ibihugu vya gambia na benin nivyo vyenyene birekurira abanyafurika bose kuvyinjiramwo ataviza babanje gusabwa
urakoze fidele afurika y'epfo kuri uyu wa mbere yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu ni kurungika inteko zijejwe gukingira mu buryo bwihutirwa abasivile baba mu ntara ya gaza ibitero vy'amabombe vya israeli ni mu gihe israeli yongereje ivyo bitero mu kwishura ku bitero vyihaye inkumbi umurwi hamas bakoze ku butaka bw'ico gihugu mu ndwi ziheze ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu fidele niyongabo mu gutera ako kamo afurika y'epfo yerekanye ko ishigikiye abanyapalestina kurusha ibindi bihugu bitari bike bimwe muri vyo vyasavye ko haba agahengwe hamwe no kugurura amayira yorekurira imfashanyo gushika mu ntara ya gaza afurika y'epfo imaze igihe ivugira amahoro mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi igereranya ukugena abanyapalestina bamerewe n'igihe ico gihugu cari ku ntwaro karyanisha imiryango ya apartheid yarangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa yarashikirije icifuzo co kuba umuhuza mu ntambara hagati ya israel n'umugwi hamas afurika y'epfo kandi mu ntango z'uku kwezi yatangaje ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wayo yavuganye ku itelefone n'umuyobozi w'umugwi hamas ku vyerekeye gushikana imfashanyo mu ntara ya gaza ivyo naho afurika y'epfo itangaza ko idashigikiye umugwi hamas abanyapalestina muri gaza batangaje ko israel yakoze ibitero bikomeye vy'indege z'ingwano na vya muzinga mu gitondo co kuri uyu wa mbere ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubutegetsi bw'abanyapalestina bwatangaje ko imiryango itari mike yazimanganijwe mu ntara ya gaza mu ndwi zitatu zirangiye
onu yatangaje ko ibiharuro bishasha ifise vyerekana ko hariho abantu imiliyoni zitandatu n'ibice icenda bateshejwe ingo zabo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu rohayana itangishaka
kuri uno munsi wa mbere onu imenyesha ko intambara hagati y'abaroberi ba m23 n'igisirikare ca leta ya kongo yongerekanye mu ntara ya kivu kuva mu ntango z'uku kwezi kwa cumi onivuga kandi ko iyo ntambara ikaze cyane cyane mu buraruko bw'umugwa mukuru wayo goma ibiro vya onu bijejwe abimukira bimenyesha ko abantu benshi bahunze ingo zabo ariko bagumye mu gihugu hagati ivyo biro bivuga ko abo bantu bakeneye imfashanyo z'ibintu by'ubuzima bwa misi yose mu buryo budasanzwe mu rwandiko bashize ahabona ivyo biro bigira biti oem iriko irongereza utwigoro twayo two kwitaho ibibazo bibandanya kwibonekeza muri kongo mu gihe ibitigiri vy'abamaze guteshwa ingo zabo bigeze ku miliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana icenda mu gihugu bongeye ko bati ico ni igitigiri kinini ca mbere kitari bwibonekeze umugwi m23 umaze kwigarurira ibice bitari bito by'ubuseruko bw'igihugu ca kongo kuva muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe uwo mugwi ni umwe muri myinshi yafashe uduce tutari duke tw'igihugu naho muri kongo hariyo inteko mpuzamakungu zijejwe gucungira umutekano ibiro vya onu bijejwe abimukira bimenyesha ko kuva mu kwezi kwa cumi abantu bashika ku miliyoni zitanu n'ibihumbi amajana atandatu baba mu buseruko mu ntara ya kivu y'uburaruko iy'ubumanuko muri ituri no muri tanganyika onu igira iti turakeneye kurungikayo imfashanyo ku bantu bazikeneye mu buryo bwihuta
urakoze oriyana inteko za isirayeli n'imodoka vya burende kuri uyu wa mbere zinjiye mu gice cyo muri aruko bw'intaragaza zaguye ibikorwa vyazo kurushiriza muri iyo ntara ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyongabo
itorokanizo ry'amakuru ryo muri amerika associated press ryatangaje ko ryaronse amasanamu ya videwo yerekeye ikimodoka ca burende n'ikimashini co gusenya amazu vyazibiye ibarabara rikuru riva mu buraruko rija mu mpanuko bw'intara ya gaza israel ivuga ko abanyapalestina barikoresha mu guhunga ibitero vy'inteko zigwanira ku butaka zayo zinjiye muri gaza igisirikare kigwanira mu kirere ca israel catangaje ko cakoze ibitero mu bibanza amajana atandatu mu ntara ya gaza mu masaha mirongo ibiri n'ane arangiye israel yavuze ko yakoze ibitero muri siriya na liban igisirikare cyayo kuri uyu wa mbere cyatangaje ko byari mu ntumbero yo kwishyura ku bitero byakozwe ku butaka bwayo biturutse muri ibyo bihugu byombi igisirikare cya israel cyatangaje ko mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'inteko zaco n'abo cisaba ko iterabwoba mu ntara ya gaza cishemwo abatari bake bari biyugaraniye mu nyubakwa no mu mayira ari munsi y'ubutaka bari bagerageje gutera inteko zacu yamara umugwi hamas batangaje ko abagwanyi bawo basambuye ibimodoka vya burende vya israel bakoresheje misile mu buraruko bwa gaza bataye ivyatsi amakuru avuga ko inteko za israel zinjiye ku butaka kure muri gaza nta makuru yigenga yashoboye kwemeza ivyatangajwe n'izo mpande zombi
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije ni kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ya washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mubandage rero mukurikirana ibiganiro byacu no kuri internet kuri aderesi ikurikira wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nkuko muvyumvise ubu ni akanya kubashikiriza amakuru avugwa mu karere ka afurika ibiyaga binini tuyatanguriye mu rwanda aho leta y'u rwanda yatangaje ko bitarenze ku kwezi kwa gatanu umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo na kane imiryango mirongo umunani ituye hafi y'ikimoteri ca nduta izoba yamaze kwimurwa abashinga amateka bifuza ko byokorwa mu buryo bwihuse kuko abo banyagihugu babayeho nabi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu asumta kabonye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere komisiyo y'ubutaka ubuhinzi ubworozi n'ibidukikije igejeje ku nteko rusange umutwe w'abadepite umwanzuro wavuye mu isuzuma yakoze ku kibazo cy'abaturiye ikimoteri cya nduba aba basaba guhabwa ingurane bakimuka byihuse kuko guturana nacyo bishyira ubuzima bwabo mu kaga depite mukabunani christina visi perezida w'iyi komisiyo nibo bagejeje umwanzuro ku bagize inteko rusange kuri minisiteri y'ibikorwa remezo gukemura ikibazo cy'abaturage baturiye ikimoteri cya nduba bagahabwa ingurane no kugaragariza inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ubwo cyakemutse bitarenze gicurasi makumyabiri makumyabiri na kane uyu mwanzuro ntiwanyuze abadepite kuko bagaragaje ko ku bwabo abaturage basigaye ku kimoteri cya nduba bakabaye barimuwe kera mu myaka itatu ishize kuko babariwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nagize amahirwe yo gukorera muri uriya murenge nta kwezi gushize urinjira mu nzu yabo wareba n'imibereho yabo isazi ziba zuzuye aho batekera aho barira aho barara ni ikibazo gikomeye cyagakwiye ubwihutirwe ntabwo twakagombye gutanga umwanzuro ugeza mu kwezi kwa gatanu urebye imajensi yo kwimura aba bantu kuko ni abantu bafite ikibazo gikomeye aba bantu bakagombye kuba barishyuwe muri bibiri na makumyabiri na rimwe uwo mwanzuro warafashwe icyo gihe itegeko dufite rivuga ko byibuze iminsi itarenze ijana na makumyabiri bagomba kuba bahawe ingurane nyakubahwa sipika ndabona hatarimo guha ubwihutirwe bukwiye kino kibazo kuko icya mbere n'imba inzego zose zemeranya ko ubuzima bwabo bwaba buri mu kaga bakomeje kuba hariya ntabwo numva impamvu byatwara indi myaka ibiri binyuranyije n'ikitegeko risaba kugira ngo noneho bikorwe ukwezi kwa gatandatu ijwi rya amerika ryasuye aba baturage barigaragariza ko babayeho mu buzima butaboroheye kubera umunuko uturuka mu kimoteri cyandu ingaruka ziri hano hantu ni uburwayi buturuka ku myanda iva muri biriya byobo biva mu misarane y'umujyi wa kigali ari igisazi ziza twarwaye indwara z'ubuhumekero turongera turwara inzoka ubu buri munsi mba ndi ku miti ubu natumbye kubera umuntu ukora akomeje kumva kuko ndimo guceceka ubu natumbye nyuma y'amezi ane ijwi rya amerika rivuye kuri icyo kimoteri na n'ubu abaturage bongeye kumvikanisha ko ubuzima bwabo buri mu kaga kubera umwanda uturuka muri iki kimoteri icyo twifuza rwose ni uko twatabarwa ntabwo dushaka inyungu ku byo twabariwe cyangwa ngo tubarirwe wenda igihe tugezemo batubabarira twishyura ibyo batubariye kubu tumeze nabi ubu abana baricaye ubu nta mwana uri kwiga hari ikidendezi cy'amavite kigiye gusaduka ku buryo kidushwanyukiramo ubu tuba dufite impungenge twaratatse ntawe tutabwiye twararambiwe twabuze icyo dukora reba ubwo imyaka ibiri n'igice ishize batubariye buri munsi tuba buri munsi barabivuga byabaye amagambo ikimoteri cya nduba gihurizwamo imyanda ivanwa mu mujyi wa kigali yose abayobozi b'uyu mujyi basobanura ko iyi myanda yiyongereye kuko n'abatuye uyu mujyi biyongereye ubuyobozi bw'umujyi wa kigali buvuga ko guhera mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri bamaze kwimura abaturage magana inani na makumyabiri n'umwe bari batuye mu mbago z'ikimoteri cya nduba mu gihe abagera kuri mirongo inani aribo basigaye kuhimurwa umujyi wa kigali utangaza ko wimura abaturage buhoro buhoro kubera ikibazo cyo kubona ingengo y'imari ihagije leta ivuga ko imiryango igera kuri mirongo inani ariyo isigaye kwimurwa bikaba bisaba ingengo y'imari ingana na miliyari ebyiri z'amafaranga y'u rwanda abadepite basabye leta ko yazayakura ku ngengo y'imari ivuguruwe mu kwezi kwa mbere umwaka utaha hatabayeho kurindira umwaka utaha wa bibiri na makumyabiri na kane mu kwezi kwa gatanu asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumta umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi akaba n'umukuru w'umugambwe cnl agaton rwasa yemeza ko atarota yicarana n'akagwi k'abantu cumi bari muri biro politiki y'umugambwe baherutse gutangaza ko bamukuye ku burongozi bwa cnl mu kiganiro cyihariye yahaye eloge wirikaneza rwasa atangura avuga ko abona icuka cya politiki mu burundi muri iki gihe
bigaragara ko umugambi uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politiki gutyo ubone amahirwe y'uko woba ari wo uri mu nzego wonyine kandi ibyo ntibabitanguye uno munsi kuva muri bibiri na mirongo ibiri icyo gihe umugambwe uri ku butegetsi wari ugitwarwa n'uwurongoye igihugu uno munsi wakoze ibyo ushobora byose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushyira hejuru babe abo mu mugambwe sendedefudede uyu munsi rero kubera ko muri bibiri na mirongo na gatanu hazoba amatora y'abashinga amateka icyo tubona ni uko bashaka ko inama nshingamateka na nyenguzamateka zo kwiharizwa n'uwo mugambwe wonyine ibi ndabivuga kubera yuko nta wundi mugambwe n'umwe uri ku rubuga ubu kiretse sendedefudede n'iyindi migambwe icuditse cyane na sendedefudede hagize ugira icanegura baramutera igitsure gikomeye ahantu nk'akarorero utwara mugambwe kodebu ejo bundi sinzi twita yanditse anegura uko ubutegetsi bwifashe yari amaze iminsi mu buroko agira amahirwe gusa yuko abantu bose bakumye induru nyabuna nyabuna barahita baramurekura ariko bari bamufunze ubona atacyo bamuziza mu by'ukuri ibi kandi anabivuga kuko umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu ashigikiranye n'akagwi k'abantu bashaka kwiyongora ku mugambwe yafashe ingingo ubwa mbere na mbere zitari mu bubasha bwiwe nko kuvuga ngo aragwije n'ubusa ibyavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe nk'icyo gikorwa n'igisata kimwe mu bisata bya sentare nkuru y'igihugu aho naho nyine kugira ngo bafate ingingo nk'iyo ni uko iyo ngingo iba yateje umudugararo mu gihugu cyanye ikaba iyo hungabanya igihugu kira noneho kugira ngo ufate igihano uhana ikosa ryakozwe ntushobora guhana umuntu ngo wiketse ko byoshobora kugenda uko ucanye kuriya urumva rero yuko icyuka cya politike muri make mu burundi cifashe nabi ibyo rero ntibiteza imbere demokarasi na buhoro buhoro kandi ariyo abarundi bifuza kubamo hari abantu cumi muri mirongo ibiri bagize urwego nyobozi rw'umugambi bavuze ko baguhagaritse hanyuma baravuga bati ntitwifuza ko gutwara umugambwe twifuza ko hoba ukumvikana uyu munsi muriteguye ko abo bantu mushobora kwicarana nabo ikibazo si icyo kwicarana nabo ikibazo ni icyo kurondera ineza y'umugambwe ubwa mbere na mbere ingingo ya mirongo ine n'icyenda niba ntihenda y'amategeko ngenderwako y'umugambwe ivuga neza yuko kugira ngo umukuru w'umugambwe akugwe mu mabanga ni uko aba yitabye imana cyanye atagishoboye kurangura ayo mabanga cyanye atari hafi urwego rukuru rw'umugambwe ni ikoraniro kaminuza iryo riri hejuru y'umukuru w'umugambwe riri hejuru y'ibiro bikuru riri hejuru y'inzego zose uwo mushikiranganji ntareke kwiteza utunyoni ntatureke tugira ikoraniro kaminuza nta hantu hamwe ku isi birakaboneka umuntu ahanigwa icyaha atakoze hamwe twoshika mu itegurwa ry'amatora ya bibiri na mirongo ibiri na gatanu y'abashingamateka n'abakenguzamateka ibintu bikeneze gute hari novuga nk'imyanyuro muyibaza muzoshira mu ngiro kuko byagiye biboneka igihe mwakwa FNL mwahavuye muja mu runani mu nyuma murakora SNL umunsi biramutse bishitse hari ico muriyumvira ntawo tumwanya ngo reka yumvira ibindi ibisigaye simenye ibanga uwo mushikiranganji w'intwaro yo hagati ariwe yemera yemerera imigambwe kubaho igihe kimwe turi mu biro byiwe yatweretse umurundo we impapuro z'abantu basabye kwemererwa amashengero n'imigambwe yavuze ngo nta yindi migambwe azokwemera ngo yiharire amaze urumva rero ntawo tumwanya ngo reka ajya gufuruguta ibyo afuruguta ko umwanya wihuta mu gihe umushikiranganji atoba arakora cyangwa yumva ako kamo kanyu mbega muriyumvira kuzohava muja nko muri za sentare sentare z'i burundi nibaza ko sentare z'i burundi n'ukuri sinanirwa kurenganura abantu ku karimbi k'itongo urubanza rwa politike sinibaza ko rwoborohera guca kuba ruguta umwanya kuba ruguta umwanya kandi kira noneho n'umukuru w'igihugu yama yavuze ko ubwo butungane bugwaye businzikaye none boza ku muntu asinzikaye gushaka imfashanyo agufashe guta agufashe iki kandi agoyagoye ni ngorane
rwasa agato yaramaze iminsi i nairobi muri kenya mu nama yahuje abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bo ku mugabane wa afurika dukubitire muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho impunzi z'abanyarwanda ziba mu buseruko bwa kongo zivuga ko zikomeje guhura n'ingaruka mbi mu gihugu cyabo zirimo gukumirwa n'andi moko ni inkuru dushikirizwa na jimmy shukana bakomera izi mpunzi zigwiriye mu izahunze ziva mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi zinjiriye mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zikwira no mu zindi ntara zikikije uburasirazuba bw'igihugu ishami rya loni ryita ku mpunzi hcr ryemeza ko kuva izi mpunzi zagera muri congo hatangijwe ibikorwa byo kuzisubiza mu rwanda muri raporo ya oni hari umubare munini w'izi mpunzi umaze kugaragara ko zifite ubushake bwo gutaha kuva aho igikorwa cyo kuzicyura gitangiriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri hcr ivuga ko abantu bagera kuri magana abiri mirongo itatu buri cyumweru aribo wasangaga bafite ubushake bwo gusubira mu gihugu cyabo kuva mu mwaka wa bibiri na gatanu kugeza mu ntangiriro za bibiri makumyabiri na kabiri hamaze gucyurwa impunzi ibihumbi bitatu magana arindwi hcr ivuga ko umubare w'abashaka gutaha wagabanutse cyane ugereranyije n'uwari witezwe n'abashinzwe kubakira bavuga ko kuva bagera muri kongo ubuzima bwakomeje kubabera bubi cyane inkambi zibayeho hageze aho leta y'u rwanda iza gutera muri congo isenya ikambi zari zihari ubwo abantu barashwiragira turatatana nahunze muri mirongo icyenda na kane nahunze intambara yari yabaye mu rwanda ubwo turahunga tuza hano muri congo ubwo turahunga turatatana turirukanka amashamba bamwe barapfa abandi barasigara ubwo kugeza n'uyu munsi wa none nkaba ndi hano muri goma niyonzima alphonse ni umusaza w'imyaka mirongo irindwi n'umwe tumusanze hamwe na bagenzi be mu kazu gato cyane gafite amabati ashaje avuga ko ibintu bitameze neza habe na gato ni ukuvuga ngo tuba mu buzima bugoye cyane bitewe n'imibereho iri aha ngaha kubona akazi akazi tubonye tubona amafaranga ataduha wabona akazi ukabona nk'udufaranga tudahagije mu muryango iyo ufite abana n'umugore ugasanga wakora nka nka turuwamiri z'amakongore ntuba ntacyo zamara rimwe na rimwe kaba kabuze ubwo ukihangana ukanabura ubufasha nta bufasha turabona none kubera iki mudataha gutaha gutaha ni uko tubona nta mutekano twabona emmanuel sebakigawe avuga ko ababazwa no kubona imiryango ishinzwe kugoboka impunzi batererana bityo bigatuma bigunga hari icyo yumva ko cyakorwa mu rwego rwo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe hano muri kongo ubuzima bwanjye njyewe navuga ku buzima bwanjye na- na- na- na bagenzi banjye baduturanye hano muri ino kongo b'impunzi turiho mu buzima bubi cyane twahunze tuzi neza ko hcr iri butwakire bo ikajya idushakira imfashanyo ariko yaradutereranye abenshi nta kintu tubona nta karyo nta mazi nta kazi uko twakwicaramo wenda byibuze ngo- ngo- ngo ngo- ngo tugire umutekano nta kazi tubona wenda ngo- ngo- uretse kujya- kujya guterekera kaguhingira umuturage cyangwa ugafata umupanga ukajya gushaka udukwi mu ishyamba kugira ngo ubure icyo urarira turi mu buzima bubi cyane mbese uretse kubura ibibatunga n'ibindi bikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi izi mpunzi zivuga ko zihura n'ikibazo cy'ivangura riturutse ku randi moko babana nayo muri kongo madamu mukangamije leodansiya afite imyaka makumyabiri n'icyenda yahunze ari umwana muto akurira muri kongo niho yashakiye umugabo ubuzima bwe ntibwamworoheye ubwo nari ndi mutoya abandi babyeyi b'abakongomani barafata barancunga barana igihe kiba kirageze mba ndakuze maze gukura mba nshatse umugabo w'umukongomani umugabo w'umukongomani amfata nabi ubwo akajya aranyura ngo ngiye ngo ndi umunyarwanda akajya aranereza n'abana ngo nda- ngo ndi umunyarwanda ubwo niho cyageze igihe bigeze aho ah, baravuga none nimba uri umunyarwanda ko bene wanyu bari aha ngaha nawe wajya kubashaka ubwo njya kubashaka ubwo tura- turabonanye imyaka yo nahunze nari mfite nari mfite imyaka umu- icyenda nijyanaga nta nari ndi mukuru ntabwo mama yamekaga nari nkurikiwe mfite abana bane ubwo ni ukujya guca inshuro naba nabonye nkabahahira naba natayibonye basi we yumva ashaka gutaha mu gihugu cye bene wacu bavuze ngo bagiye kubacyura nanjye nataha muri bo bavuze ngo barataha barashaka aho kuba kuba kuba nanjye naba muri bo ngacunga abana banjye kuko njyewe rero aba- aba- umu- abagabo bino urabashaka ngo uri umunyarwanda kuko njyewe nta muryango wino nari mfite nta ni bene wacu b'abanyarwanda wavuga gakeya ngo ngo wowe uko munyarwanda hari abandi bavuga ko badatekanye bitewe n'uko bari hafi n'umupaka uhuza ibihugu byombi ni ukuvuga u rwanda na kongo bavuga ko baterwa ubwoba na bamwe mu bayobozi bityo bagasaba hcr kubashakira ahandi baba hatari mu mujyi wa goma leta ya kongo ntabwo yagize icyo isubiza radiyo ijwi ry'amerika ku bijyananye n'ubufasha izi mpunzi zaba zibona kuva zagera muri kongo kugeza ubu ntabwo umubare w'impunzi z'abanyarwanda ziri muri kongo uramenyekana neza ariko muri raporo yo mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri makumyabiri na gatatu hcr yatangaje ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri impunzi ibihumbi mirongo irindwi na birindwi arizo zasubijwe mu rwanda hcr yongeraho ko abakiri mu mashyamba ya repubulika ya demokarasi ya kongo barenga ibihumbi mirongo ine na bine aba bakaba bagwiriyemo abagize umutwe wa fdlr urwanya leta y'u rwanda jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
uwa mbere uri uwa mbere uri igitego
muriko murabandanya kumeza iradiyo nk'ijwi ry'amerika dukubitire mu burundi aho abakoresha amabarabara yo ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura bidoga bakavuga ko ashaje kandi ko abononera ivyuma vyabo basaba ko yosanurwa umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara avuga ko umugambi wo kuyasanura uhari ariko ko uburyo bw'amafaranga butaraboneka ni inkuru y'ijwi ry'amerika gifatanije n'abakunzi bayo mu somerwa na Thierry Ndayishimiye amwe mu mabarabara asinzikaye cyane ni nk'ibarabara nimero zitatu bujumbura rumonge agace gaherereye mu mazone ya kinindo na kanyosha turi mu bumanuko bw'igisagara c'ubutunzi bujumbura ushitse muri ako gace ubwa mbere yo kwibaza nimba kari karashizwemo ikaburimbo abagendesha amakinga amapikipiki amatagisi n'amabisi bavuga ko ivyuma vyabo bihononekarira kandi ko n'ubuzima bwabo buhasigara nka twebwe tugendesha ivyuma kubera ibarabara riguma ryononekara ririmo ibinogono byinshi ni ukuri ibarabara ririfashe nabi rwose cyane kabisa tuvuga yuko n'ahantu hahoraga kaburimbo hose ubu ngira ngo mwebwe murahabona hose gusa ni ibinogo gusa ni ibinogo gusa kabisa imodoka zacu zirahahonera zirahahonera cyane ni ukuri basha imodoka zacu zononekaye rwose ni ibishimu gusa twe ntituzi ibyo turi bukore kabisa no mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura abahaba n'abagendesha ivyuma bavuga ko amabarabara atera sinzikara akarorero n'ibarabara nimero icenda bujumbura bubanza agace kari hagati y'amazone ya ngagara c'ibitoke na kinama naho nyene ahahora ikaburimbo harangwa ibinogo gusa abaricishamwo ivyuma nabo nyene bababazwa n'uko ibintu vyifashe dushobora gukora indwi yose tutagwaye umugongo ivyuma vyacu birahasinzikarira mamuruti tisera aravunagurika mu ndwi tuja mu igaraje nk'ituruzenga zine ku munsi ku munsi mw'iri barabara rya bubanza amasanganya aguma ariyongera ibyo rero biva kubera ibarabara ni ribi cane imvura iguye amazi usanga yabaye menshi akajaga hagashaye mbere imvura itaragwa ivumbi ryari ryinshi cane gatuma n'amaso yononekara mu mabarabara yo hagati mu gisagara c'ubutunzi bujumbura harayaca hari inyubakwa zikomakomeye nayo nyene ateye agahinda muri ayo harimwo iryitiriwe umuryango mpuzamakungu oni avenide nation zini riri muri karitiye kigobe y'epfo muri zone ya ngagara rica kandi imbere y'inyubakwa y'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika abakoresha iryo barabara ntibatahura igituma ryibagiwe ku by'ukuri iri barabara ntiritworohereza na gatoya murabibona namwe ingene rimeze ryuzuye ibinogo ryuzuye ibintu bimeze nk'amabuye byaramaze kononekara byaramaze kononekara imodoka zacu zirahagira ikibazo donc imodoka ntishobora kumara ukwezi iyo tire zitarononekara ni ukuvuga ngo twama mu igaraje iyo imvura iguye hoho rero ni danje kuko n'ahari ikinogo ntishobora kuhabona abakoresha amabarabara yo mu gisagara c'ubutunzi bujumbura basaba ko ayo mabarabara yosanurwa bababazwa n'ingene ayo mabarabara ameze kandi bama batanze amakori n'amatagisi leta ivuga ko abava ko akabagaruka ko ariko iyo mvugo nijane n'ingiro ikori turaritanga bakavuga yuko bagomba badukorera ibarabara ariko ntibyigera bija mu ngiro ibyo rero biratubabaza hariho n'amafaranga honyene twaba dutanga mu mwaka ku mwaka ibihumbi mirongo itanu twivuge nko ku itagisi ayo mafaranga ngo yari yateguwe kugira ngo amabarabara akogwe kuva tuyatangana n'ubu amabarabara aracyari kujya nyine urabona ibi bihe turimo amadokima aguma aduga turasaba leta rero ko yodufasha iri barabara bakarikoresha umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu burundi arb yishura ko muri rusangi hari umugambi wo gusanura amabarabara yaba yaja mu gihugu hagati canke ayo mu bisagara ariko Silvestre Nsanzerugeze yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko habaye ibura ry'ibikoresho kugira ivyo bikorwa vyo gusanura ayo mabarabara bitangure si amabarabara yose twoca dukorera icyarimwe kuko n'uburyo ntibitwemerera ko dushobora gukorera amabarabara rimwe yose y'uburundi icyarimwe hariho amabarabara tuzoca twihutira cyane gusumba ayandi ni iryo barabara riva mu kigobe aho bita kuri pafi rigenda rica imbere ya ambasade y'abanyamerika ni barabara ribabaye cyane rikeneye ko risubirwamwo ni nacyo gituma riri mu ya mbere azoca atangurirwako ibintu biruko mu gihe muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane mu mafaranga leta iza yaratanguye gukoresha ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara mu burundi gitegekanyirijwe amafaranga y'amarundi arenga gato imiliyaridi mirongo itatu n'indwi amafaranga abahinga mu byo kubaka amabarabara batashimye ko abakunzi b'ijwi rya amerika babafata amajwi bavuga ko ari make bafatiye ku kuntu amabarabara yo mu gihugu yifashe muri kino gihe
urakoze Thierry iva mu kanya gatoya turasozera ibiganiro byacu ariko tubibutse ingingo zimwe zimwe zari zigize amakuru twavuze ko leta y'u rwanda yatangaje ko bitarenze ukwezi kwa gatanu umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane imiryango mirongo umunani ituye hafi y'ikimoteri canduta izoba imaze kwimurwa twabwiye kandi ko umunyapolitiki atavuganwe n'ubutegetsi mu rundi agaton rwasa arogwe mugambwe snl yemeza ko atarota icana n'akagwi k'abantu cumi bari muri politike biro politike y'uwo mugambwe baherutse gutangaza ko bamukuye ku burongozi bw'umugambwe nshuti mwese rero mwaduteze amatwi aha niho turangirije ibiganiro byacu byo kuri isaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye na nadia taha yadufashe kwegeranya ibiganiro turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu kugira ngo aya makuru ateguwe kandi abashikire turabashimiye namwe nshuti mwese mudahengeshanya kudutega amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese